raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii islaamaa isiniif dhiheessina murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتان لقيفتوتا تلفزيون نور الهدى naga rabbi keessaa nu jiraadha jechaadha gama sagantaa keenya sagantaa dhaddacha jaalalaa dabarra jechuudha. Riqicha sunnaadha. Iyyannoo tokkoffaadha. Lakkoofsa galmee dhibba jaha fi sagaltamii shan. Asirratti waan jedhu iyyataan jechuudha. Intala takka hojii wal jaalannee baay'ee lama olii seennee ja'a. Bultii hojii ijaaranna jennee. Intalli akkam bareeddi jedhe. Ana qofaa miti. Namuu gartee intala san numa jaalataa. namni isii arge hundinuu kan jaalanne jiru jaabar. Namnummaan isii arge hundinuu kan jaalanne jiru namni jaalata jechuu isaati. Dubbii uummata keenyaa keessatti bareedaaf asheeta biran dabranii jaan. Waan bareedu namaa miti hooma hundaa'u achi garagalee ilaala namni. Yoo bira dabre ufduba garagalee ilaala. Yoo fuuldura jiraatillee osoo laalu bira dhaqa. Yoo mirga jiraate yoo wanni sun mirga jiraatillee yookaan bitaa jiraatillee osoo mirga garagalee ilaalu wahii bu'a fa'a yookaan kufa. wanni bareedu haalaan qalbii booji'a. Duuba qalbiin tun wama isiin jala fiide hunda wama isiin feete hunda hoodha yoo jedhanii maal taate sila? Labaqaw filarti rabbi guddaa irraa dubbate. Ilma namaa kana wama inni fedhe osoo kennineefi labaqaw filarti yoo silaa bashitti godhe rabbiin kanas hood kanas ni feeta hood kanas ni feeta hood kanas ni feeta hood akkanallee ni feeta si haa ta'u yoo silaa rabbiin je'een labaqaw filarti. subhaanallah wasanaa beeyandachii tana keessatti kanaaf cufa waan ilmi namaa fedhe irraa ittisa rabbiin jechuu hunda ittiin kennu hanga tokko tokko malee keessa walillaahi lxikmatu lbaaliqa rabbiin ogummaa ofii qabuuf ogummaa ofii qabuuf wanni kun waan kanaa hin tolu jechuu waan beekuuf waan fedhe irraa isa ittisa waan gartee haga fedhe inni jaalatu ta'us rabbiin irraa dhoorga waan garii ammoo ni kennaaf ni mijjeeysaaf ilma namaallee garaa mudachiise wanni hawwan hundi akkan argamne hubachiise jechuudha yoo karaa rabbiitiin taate malee fedhii ofii ofiif namni mijeeffatu akka hin dandeenye cufa waan hawwee irra gahuu akka hin dandeenye wama hawwe tokko irra gahuu hin danda'u wama tashaa'una illaa yashaa Allah yoo rabbumaan isaa fedhee irra sageesse malee kan itti nama geessu rabbi malee jechuudha kanaaf intalli hawwamtuun tanamuu isii hawwatuun ofiifis qormaatamtu warri isii hawwulleen qormaatama akkamitti. ofii akkamitti qormaatamte qalbiin isii ragga'iinsa hin qabdu sabaata gartee dhabdi jechuu isiinis yoo kunis ittuma seeqate yoo kunis nima lakkafe kunis ima xaqqase ija xiqqishe kunis salaamtaa bareedduu ooyitu jecha bareedaa kunis kunis nima seeqateef kunis nima kofleef isiin tun maal taate nama magaalaa geessanii hiyyeessa tokko ka magaalaa geessan uffatuma bareedaa tokko keessa naqanii kana keessa kan feetoo jedhaniin kanas kanas kanas ka walii fedhu dhaba jechuudha hundinuu itti bareede yoo kun itti bareedu ganama subii nama tokko yoo agarte yoo sun isii hawate yoo isinis hawatamteef qalbii yoo seene isa kanaaf osoo gartee yaaddoytu ka biroo kasanirra bareedu ka sanirra arrabaan isii sobuu danda'u ka arrabni isaa sanirra deemaa itti dhufa jechuudha kunis amma qalbii dirgim jedha kunis ni seena kabirootis ka kana shaaruu dhufee qalbii seena ammas waa hakataa dubbiin akkana deemti qalbiin isii duuba hiramaa deemti jechuudha kana hojiin alaata kan hojiin alaata kan hojiin alaata kan hojiin alaata kan akkuma ta'uu dhabeetti dura intalli bareedduun qormaata keessa jirti qormaata kanarra nagaa ba'uudhaaf maaltu barbaachisa osoo hajjabatte osoo fuula isitti qaama hidhatte haga tokko fitnaa ufiillee ta'urraa fitnaa namallee godhurraa namallee rakkisurraa ufiifillee rakkaturraa haga tokko tasgabbiin ni argama jenneeti yaadna dura warri bareeddan kan rabbiin bareedina asii kenne bareedina keessan san ka azaabaa akkan godhanne ka abbaa feene ittiin xabbasna jettanii gamana utaaltanii gamana utaaltanii ilma namaa ittiin rakkistan ta'uun qabu jechuudha. Bareedina keessan ka ittiin nama rakkistan osoo hin ta'in ka ittiin rakkoo jalaa guyyaa qiyyaamaadhaa yaa Allah osoo bareedina kana qabu siif jecha kun odhuu ifadhe siif jecha shafanadhe jettee haga ka rabbi siifile sii dhufuu obsitee obsitee yoo jette rabbitti gartee guyyaa qiyyaamaa himattee jannataan seentu takkatti san godhadhu bareedina kee jechuudha. Warroonni gartee bareedduu jala deemus imtihaana guddaa qormaata guddaa seenaa jechuudha. Haga gariin niitii manaa qabu irraanfatu takkatti jechuudha. Jaartii manaa qabu. Jaartii manaa qabu hanga irraanfatu takkatti jechuudha. Haga yoo inni mana ol seene isiin mana jirtu qarqarra yookaan buuqataa yookaan gaara irratti fakkaatu takkatti. Maaliif jennaan yeroo aduun guddoon baate ifnanni jalaa kun maal ta'a ni shaarama bar. Hin mul'atu jechuudha. Intalli bareedduun inni arge sun ta mana keessaa tana golgoleessite dukkaneessite kaa mul'anne goote jechuudha. Dawaan namticha kanaa maali? Dawaan isaa akka rabbiin jedhe san. Dawaan isaa ayata quraanaati. isii fudhatu isii hubatu isii dalagu suni maali ija keessan qaqqabadhaa rabbiin jedhe qulli lilmuminiina yaguddu min absaarihim mumintootaan jedhe yaa muhammad yaguddu min absaarihim wayaxfadu furuujahum ija isaanii gadaa qabatanii qaqqabadhaa jeen isaanuu qaqqabatanii qaqqabadhaa jeen ija isaanii ija qaqqabatu intala ajnabii ta halaaluun halaal siif hin taane ta fuudhuun gartee si hayyamamu intala san irra ija qaqqabadhu ilaalin jechuu gaafsan nagaa hammanni kee bula gaafsan qalbiin tee nagaan bulti nama jaalala biraan qabne yaa'ii itti kaafta dubbii itti kaafta barra lola itti kaafta maatii rakkiste ofiillee rakkatte jechuudha gaafa jegee qaqqabatte teetuma qalbii keettis waraabama yoo galtus gammadaa galta mana keessattis gammadaa gabbaatullee siman gammadaa jiraatta yookaan qalbiin kee buraa yoo manaallee boodessite girgirii biraa ofitti kaastee manni kee diigamuuf amma sababa saniin jechuudha kanaaf ija qabatuun kun faayidaa keenya duuba intala bareedduu tana waadaa walii seenne jedha gurbaan. waadaa seenuun kun rakkoo guddaadha ta'a warra bultii barbaadu irratti hedduu akkamin rakkoo ta'a jennaan rakkoon inni ta'u inni baay'ee lama seene sababa gartee siisan eeguudhaatiif jecha bareedduu meeqaatam tasirra bareeddu tasirra waa meeqaan haalaan bifaan warri gariin qabeenya illee barbaada qabeenyaan warri gariin gartee namoota abboota isii sanillee barbaada gara darajaa abbootaatiinis waa hedduun tasirra caaltu argee je'ee garaan isaa hiramuutu mala jechuudha. Baay'ilama yaadatee qabama. Waan itti tole kana argee kana jala fiigaa qalbiin isaa jidduu kanatti rakkata jechuudha. Akkasuma isiinis gaaf duraa ka isarra tolu, ka isarra itti tolu, ka isarra itti bareedu waan hin argineef waadaa seenteef achi booda ka isarra arraba mi'aawu, ka isarra qaama bareedu, ka isarra diinagdee qabu, ka isarra waa hedduu qabu yoo argatte qalbiin isii baay'ilama san diiguu fedha. Laal. rakkoo wal naqee jechuudha namni kun yoo baay'ilama kan walitti diiganii yoo hin diigin illee warra qalbii rarraatee walitti dhufa warri qalbii rarraatee ogguu walitti dhufa warri qalbii wal bira hin jirre wama xiqqootu walitti isaan aarsa jechuudha wani nama kobolchiisu illeen isaan ni lolchiisa gaafsan waan sila namni rakkoon qabu jedhee itti koblu fa'a isaan rakkootti ilaalanii ittiin walitti dallanan walitti aaran jechuudha rakkoo guddaa jidduu dhufa kanaaf jecha qulqullina qalbiidhaa argatuuf namni tokko. waadaa amata afurii amata sadii amata shanii amata ja'a amata kudhanii seenee taa'uun hedduu rakkoo waadaa ji'oowwanii yoo taates xiqqachuu irra sabla ji'a lama booda ji'a sadii booda ji'a afur booda ji'a shan booda hoo ta'es sabla xiqqo irra hedduu waadaa dheeraa fa'a gaafa kutaa jaha baratan fa'a waadaa walii seenanii akka kutaa kudha lamaa haga yuunivarsiitii fixan eessa jira waadaan akkasii rakkoo walii irra fixan jechuudha hireen hedduun isa jala dabarte isallee yookaan hireen hedduu jala dabarte boodarra ammoo galgalaan rakkoo keessa ka seenan ta'an. Kanaafuu waadaa seenuu kanarraa gabaabadhaa isin hin jedhne. Duba obboleessa keenya kun waan jedhe an barachuu fedha gabaabsinee an barachuu fedha barumsatti fufuu fedha isin heerumuu feeti namni hedduun rakkise jetti nama hedduu gaa areeda asheetaaf bareeda biraan dabran jedheetu tuqa waan ta'eef jechuu isaati. Akkamiin godha ka jedhu yannoo galfata. Intalli tun osuma akkasi jirtu ani waan gartee dafee fuudhuu hin feeneef warri isiidhaa isii heerumsiisee jedha dirqamaan. Heerumni dirqama jedhamu kunis taara hedduu dubbatama dubartootarra. Dubbiin kun sirrii miti. Namni miila qabee dirqiidhaan fuudhee si sakaalee si hidhee itti si darbe hin jiru. Dirqama kana dirqama osuma jedhan keessa ammoo jaalalli shamarranii numa jira jechuudha. Yoo jaalalli guutuun hin jiraanne guutuutti maan dinne garaa hidhaadhaa heerumuun ammoo rakkoo ammaa tana itti fida kunoo osoo jaarsa jala jirtu jaarsa biraa hawwite jechuudha. Osoo dhiira jala jirtu dhalaa hedduu amma takkana dubartoota hedduu jechuudha. Tagaraa ofii osoo jaarsa jala jirtu nama biraati hirtee qalbii isii niyyaa isii bakka biraa oolchitu ka dur jaalatteef. Kanaaf kun amma jiruu isii ta'a isin ta'u. Jaarsisii waliin tasgabbiidhaan jaalalaan jiraachuun hin mijaa'u. Hedduu afaan walitti qajeeluun hin mijaa'u waan jaalala wal bira hin qabneef jecha. Yeroo kana jeeqamiinsi mana isaanii ni dhufa. Kanaaf sammuu ofii jeeqxee sammuu namitti dhayixilee jeequun ilmaan jidduu dhalattulleen mana tasgabbii hin qabne mana jeeqamaa keessatti ni jeeqamti isinis. Rakkoo kana of mudanii ofis muddee jaarsallee muddee rakkoo kana ilmaanis muddachiisurra taruma duraa nama fedhii jaalala guutuu irraa hin qabne irraa dhaabbatuu qabdi. diduu qabdi shari'aan isii gargaarti waan taateef diduu qabdi sirritti diduu qabdi jechuudha kanaaf hin barbaachisu jenna isin gartee naman feene heerumtee booda garaa hiruun isirratti haraam ilaal jaarsi tokko jala osoo jiran dhiira biroo kajeeluun haraam hin ta'u nikaa hiikeeti isa kanarraa hiikamee isa kana ka duraan jaaladhu kana heerumaa jettee intala takkatti himtiyya intalillee waan isin jettuun tanatti himtiyya duuba inni asii itti himus inni ammoo gartee amma jaalala isii hin qabu jedhe egaa isiin jaarsa biroo heerumte garuu isiin ammoo jaalala isaa numa deemmattiin jechuu ammas. Bultii wareeraa takka jiraatti isiin tun zamana dheeraa bultii wareeraa jiraatti jechuudha. Kanaaf shamarran keenya nama jaalala guutuu irraa hin qabne diduu qaban irraafuu qaban abbaa kiyyanna heerumsiise maal ta'a maaliyyoo kiyyanna heerumsiise maal ta'a isaanuma kabajuuf maalii ta'e eegeessaan kabajuuf ka heerumtu taate qalbii tee murii namuma san irratti murteeffadhu waan biraa kajeelu irraa dhaabbadhu ta'e. mee taraa duraa didu caalamo eega bultee ol seenanii ka ilmoo horan irra uffattee warqii irra uffattee uffata irra uffattee warra keetu tajaajilee gariin isaanii waa hedduu keessa eegessa seensiste jalaa gara galuutu wayyamo gaafa duraa diduu wayya gaafuma duraa osoo ittiin seeniin diduu siyya sila kanaaf rakkoo akkanaa tana shamarran taraa hedduu seentanii irraa dabamaa diin keessan kabajuuf sharafa keessan kabaja keessan kabajuudhaaf irraa dhaabbadhaa isin hin jenna. duuba dirqamaan heerumsiisuu wanni jedhamu kun hin ayyamu shari'aa islaamaa keessatti laa tunkahu al'ayyimu hattaa tusta'amara walaa tunkahu albikru hattaa tusta'adana nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe intala takka armallaata duraan heerumte gursummeetti yoo hayyama yoo gartee isii nama ajajje na heerumsiisi jette malee akkanumatti hin heerumsiisan maaltu duraan heerumtee jettee nikaa qaxi godhuu hin dandeessu fedhii isiitiin duratti abadan. akkasuma dubara illee hanga ayyama gaafatanitti hin ta'u hattaa tusta'zana seeromsiifnu jedhanii gaafatan yoo gaafatan saxabaan waan jette mee akkamitti iznii namaa godhuu isiidhaa beeyna iznii hogguu isiin namaa goote hayyama hogguu isiin namaa goote malee hin ta'u rasuulli jennaan akkamitti beekan jennaan saxaba gaafate akkamit beekanii iznii isii wakayfa iznuha iznuha sukuutuha jee nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam callisii isiiti jedhe izniin isii dubrii ni qaanfatti nalbikira tastaxyi seeromsiisnu ima callisi seeromsiisnu in callisi seeromsiisnu in callisti isin callisnaan haga isin dubbattuun eegan je'in jaalatte callisuun isii jaalala isiiti jedhe nabi keenya tun hime alayhi salaatu wasalaam. Zamana duraa qaanfii dubarraniitu jira. Wanni qaanfii san fide maali? Har'a hoo dubrini qaanfatti dhiiroo waan dhabamtu ta qaanfattullee. Yoo akka tachi ilaallu waan irra hedduun hin qaanfanne si fakkaata. Haala keessa jiru haala miidiyaa waan qabu namni garaa isaa keessaa gadi baasee hargufatutti akkatti jiru dhiiraa dhalaadhaan. wanni wacuutti uffisan tagirdootti godhan hundi gabbaatee mul'atteerti. Qaanfii maaltu fuudheerra gaafa durii qaanfii maaltu shamarranirra kaa'e. Namni akka fedhu yoo ogguu dhabe akkam fedhe ta'a jedhan. Shamarran gaaf duraa osoo isiin hin ballagin fa'a qaadhima argatti bar. Isii amata saddeetii fa'a. Akka dhalatteen takka batan fa'a jiraatun ilma kiyyaaf jedhanii takkasi guddattu. Yaa'i takka malee hiraar tokko malee osoo mataan isiin rabbashamin osoo ofii ofiin lolin ufumaa gartee ofii lola namni oguu gartee rakkate bara. Osoo ollaa walii lolin osoo jaarsaa osoo haadha abbaa walii lolin osoo obboleeyyan walii fixin isiin nagahaa mucayyoon gartee qaceeltuun osoo hin jallatin ufitti osoo hin jallatin haadhaabbatti mucayyotii suuta deemi osuma fiidu gartee yeroo ergatanillee suuta deemna jalaa kuftaa osuma ja'an isiin gammadduun isiin fiiduun tun mana jaarsaa dhayite jechuudha yeroodhaan kuni duuba rakkoo hedduurraa isii baraara kabaja isiit irratti isii tiisa har'a santuun jirre mana tokko keessa dubartii afur shan jaha torba ka takkaalleen jalaan heerumin kayoo heerumtellee heeruma gartee tartiiba qabu tokko kan ta'in tunis asumaan achi baatee tokko qabatee kuttee tunis jireenya akkasii santu heddummaate rabbi nu asattaru jenna. Obboleessi keenya kun waan jedhu ammas furmaata gartee barbaada intallee kana jalaa fuudhabde amma maal godha ka jedhu intalli kun na jaalatti jaarsa jala teesse na jalaa fuudhiddee ollaa wal qophannaa akkana jedha. Waan jennuun dhugaa himuun barbaachisa dhugaa itti himi ati jaartii namaati nama tokkollee jaalachuun nama tokko jala teessee sirratti haraami ni dilooyita ni cubbooyita. jaarsaa jala teessee nama biroo jaalattee isa jala baatee isa heerumuudhaaf yaalii godhuun rabbii aalamaatii walitti naqaa itti himi. Makluuqa argatuudhaaf haaliqa guddaa si uumee wal dhabu jirtaa itti himi. Duniyaa tolfatuudhaaf akiraa ta'e balleeysutti jirtaa gurra isiititti calaw godhi abba. Dhugaa ittiin yoo dhugaan tun sababa gartee ati itti himteen dhugaan tun isii qubsite milkooyte isiin nagaa baate isiin atillee nagaa baate fitnaa jala. akkan isin jenna baarakallahu fiik. Iyyannoon itti aanu dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa galmeen iyyannoo dhibba jaha fi sagaltamii jaha. Iyyattuu waan jettu ani eega bultii ijaaradhe eegaa nikaa godhadhe jechuudha baatii torbaayya. Nikaa eega godhadhe baatii torba jaarsa kiyya qaamaan wal bira hin geenye jette wal hin beeynu jechuudha fagoo addaan jirraa jechuu isiiti. Duuba miidiyaarraa wal baranne qilleensarraa walii dhufne jechuu isiiti. Qaamaan agaama wal bira hin geenye. Warri qilleensarratti nikaa walii hidhatu kun qilleensumarratti wal hambisee hedduu wal biraa deema. Maaliif duraanuu qilleensarra jiran. Mi'aa walii footoodhaan walii dhufan duraanuu footoo nagaa qaamaan taatu. Guyyaa tokko akka tokko jira guyyaa tokko akka tokko jirti isinis. Guyyaa tokko akka tokko jirti guyyaa biraa akka tokko jirti. Yeroo garii suuraan ni jirjiirama. Kaameraan guyyaa garii akka bira fuudha guyyaa garii akka bira fuudha. Dura kunuu mataa isaan jeeqa jechuudha. Akkana fakkaattu akkana fakkaattu. Hin kuufu mee suuraa kee ergi numa jedhaan. Isileen hin kuuftu mee mee ergi suuraa kee. Garuu osoo ijaa wal bira ganii wal arganii wal laalanii hagas hundaa hin rakkatan. Qilleensarra walii dhufanii qilleensarra wal dhiisanii wal biraa deeman kuni rakkoo hawaasni keenya keessa jiru. Oduu walii gurbaan kun maaliirra ture durirraa intalli tun durirraa maaliirra turte tartiiba kamirra dhufte hin hubatu quban qabu dirgi miti jedha. Gurbaan kun maaliirra guddate maal naanna isaa maal oofaa as gahe hundeen isaa akkam horteen isaa akkam hin hubattu miidiyaarra gartee itti koflee alaas jaalalli na qabe jettee iyyite gaaf kaan yeroo xiqqoo booda ammas jibbansii na qabe jettee iyyite rakkoo bara. Sababa gartee adda addaatiin waan adda adda jiraniif jecha wanni addaan isaan baasuu illee ni heddummaata. Shayxaanii namaatis ni jira shayxaanii jinniitis ni jira jara garagara jiran kan maalirraa ofirraa eeda. tana tasbiran jedhe tasbiroon fuutu lubbuun jettiin yookaa tokko jedhaan yookaa waswaasa shayxaan itti fida bultii tana diiguudhaaf itti seenaa gaaf kan isin wallabe bifa kanaan haala wallaban maal goota namti shafagoo jiru san teessee eeyda kunoo ka ebaluu ebaluu tokko asin jiru kanuma neerumtu jettiin lubbuun isiidhaanis kaatee namticha kaan usrii hin jirre ta jirtuuf tan jirre illee walii qabde rakkoo isaa lafa guutti jechuudha isa harkaa baafachuudhaaf amma akkasi diiti. sababa diigumsaa gargar fageenya hedduudha ta'a. Jaalalli ibiddaa jedhan ibidda kana jala siiqaniiti jala tutuqan yoo san qabata yoo jala achi siiqan ammoo ni dhaama. Kanaaf fageenya irraa waa ijaaruun kun hedduu rakkoo hawaasa keenyaa ta'e osoo wal bira dhufee wal hubatee wal argee wal quufee wal odeeffatee wal quufee walitti dhufee wal soddoomee jaarsaa jaartii silaa wal godhatanii akkasitti soddummaa oofanii diigumsi hin heddummaatu jechuudha. Kanaaf asumaan dhaamsa waan akkasii gabaabsuu qaba. Dubbii qilleensaa gabaabsuun jireenya keessan. Duuba obboleettiin teenya waan jettu nama kana diin barattee jirtaa jedhee gaafannaan eeyyan barachuutti hin jira immoo irra barachuu jira naan jee ammoo jala deemee hogguu hordofu akka inni immoo irratti baratutti hin jirre amiirran immoo sanii gaafadhe akka barachuutti hin jirre argee jette. Duuba barumsa gartee zuumii keessa naqa jedheeni harkisee gara barumsaa dhiibee inni ammoo na dhiibbate na dide namni kun akka diinitti haajaan qabne argee jechuu jirti gabaabdutti diinirra haajaan qabu nama diinan beeyin anin hirumu nama maaliin taane an akkas hin ta'u itti mul'atu obboleettii teenya amma garte gaafi tokko as jira gaafa dura gaafa dura diin beeyta jettee maan gaafatiin quraana beeyta jettee maan gaafatiin quraanni yaada guddaa ka'e eega ta'e quraana beeyta jettee gaafachuun sirra jira eenyin beekasiin jaa mee nagarsiisi mee dhageessisi jettee gaafachuun sirra jira. gaafa tura gaafiin sun eessas jalaa dhayite amma immoo maaltu fide diinin beeku jechuudha nama lafaa ka'u kana maaltu fide gaafsayyoo maaltu si jalaa dhoyse kuni gaafiidha jechuudha wanni akkana hedduu deddeebi'a tanaaf jenna an nama diin beeku seeda ni diin hin beeku an akkas see akkas hin see'u gaafuma duraa sammaan gaafanne beeyta qara inni dhageessis jechuu qabda gabaabdutti obboleettii teenyaa waan jennu namtichi quraana wallaalus yoo macnaa quraana dalage. hadis wallaalus yoo macnaa hadisa dalage eega takka harka isaa seente yoo waan haraami isaa dalaguun argin wajji obsisiin jenna wajji obsi jenna isaa waan haraami dalagu yoon argin isaa waan waajibaa dhiisu yoon argin quraana qara'uun bareeda barbaachisa nabiin keenya irraa hasawee jira quraana gartee muslima gartee mu'mina quraana qara'uuf kan qaraane munaafiqa quraana qara'uuf kan qaraane darajaa isaanii masalul mu'min illadii yaqra'u quraana masalul uturujja riixuhaa xayyibun waxaacamuhaa xayyibun jedha namni mu'minaa tokko quraana yeroo qare fakkeenyi isaa fakkeenya turungoo jedhanii fooleen isii ka urgaa'u dhandhamni isiilleen akkasuma gaarii ka ta'e mu'minni yeroo quraana qare akkas ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها ولا طعمها لا ريح لها وطعمها طيب فكين مؤمنا أمو مؤمن قرآن قراني akka timiraati jedhe timirri fooleen qabdu dhandhamni isii bareeda jedhe jaarsi kee kun eegaa muslima ta'e mu'mina ta'uu isaattu mala laali ibaadaa biroo ni qabamuun qabu kana keessa jira jechuun mu'uminni qura'aanan qaraane akkuma timira fooleen qabneeti dhandhamni isii kami'aawu akkasitti irra dubbate namiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Fakkeenyi munaafiktichaa qura'aana qara'uu ammoo fakkeenya urgooti. yoo afaan hin ciniinan ni hadhooyti fooleen isii ammoo gubbaa kanaan ni urgooyti fakkeenyi munaafikticha ammoo qura'aanan qaraane akka harragoogeeta jedhan harragoogeeti foolee sin qabdu dhandhamni illee ni hadhaawa jedhe akkatti irra haasawe walumaa galatti akhlaaqni bareedaa yoo ta'e haalli isaa haala bareedaa yoo qabaate qura'aana san ittuma gorfadhu ittuma sobadhu siin jenna yoo waan haramii ka irraa fagaatu taate yoo waan waajibaa ka dalagu taate. وجه جراد وسنجن وبلزدنيا سكنتان كينيا كان رأسي تلعبتا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة للقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعجالته بكم سرهم بكم سسني هادبلو نولي وروان أجير رافيدمونو هاقولو Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummeessuutiin anfarhee adam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitii walitti deebinutti nagaa Rabbii keessanum jiraadha jiruu qananii keessa qubadhaa milkee duniyaa aakhiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة